yibyuka bwakeye we
nari ndarwaye ntabwo njya kwiga
mwe kwa muganga ntibaguhaye imiti uzajya uyifata uko bakubwiye ariko ntugakomeze gusiba ese mwe basanze ubundi urwaye iki
ari kwa muganga ntabwo bamvuye kubera iki se basanze ntacyo urwaye nyine muganga Mm, muganga yambajije ibibazo ntashobora gusubiza pe ubwo se gute
nyine yambazaga ibibazo biteye isoni ku buryo utakumva ngo igitsina ngo ibiki muri make ntabwo wivuje nta n'imiti watahanye ariko ni ubwo urumva ari nkawe wari kubigenza gute koko mwe wari kumusubiza ibibazo yakubazaga kugira ngo abone uko akuvura ayiwe isoni zaranyishe mbura aho nkwirwa mpita nitahira mwe ndakumva pe ibibazo birabana n'ibitsina bitera isoni ariko nyine ukwiye guhangana n'izo soni ukivuza sibyo
ari ndumva ntazanasubirayo pe Mm, nudasubira se wumva amaherezo ari ayahe Hmm. reba abandi barimo kwiga wowe utajyayo hanyuma nutivuza indwara urwaye igakomeza urumva ari byo byiza mana we kandi koko mwe ahubwo byuka witegure sibyo uyu munsi nturare utagiye kwa muganga yego Eh.
alo alo TCNJ ngo nde nce kuki umpamagaye iki gitondo nyine hari utubazo umaze iminsi nibaza nagira ngo unsobanurire utubazo nyabakije ni utubazo turebana na relationship yacu
ariko jane ntukansetse ko relationship yanjye nawe yarangiye ubwo ukeneye ko tuyiganiraho iki yego ntitugikundana ariko hari impamvu uvuga zatumye nyanga nagira ngo unsobanurire neza none je urabona igihe umpamagariye koko ntiwarekera tukabivugana hakeye TC sorry kukuzindukira pe ariko natekereje ko kubivugira kuri fone ari byo byiza utakwemera ko duhurira ahandi hantu ngo tubivugeho ndabeshya se ntabwo ubeshya rwose sinakwihererana nawe tizerega sinjyana nta n'icyo nagutwara pe je nta kibazo reka ne kumarira amayinite nanjye nitegure nze kujya ku ishuri tuzapanga turebe uko twabiganiraho sibyo oya TC mfasha nkubaze utubazo duke tubirangize please ok nkuboneye umwanya ku ishuri tukabiganira hari ikibazo nta kibazo rwose ok uze kunsanga muri jiminazi hamwe tujya dukora imyitozo yo kubyina sawa sawa
Eh Valanti kuki yaha mu gitondo we fisito ese ni wowe urimo Mm, nyiherikaye nigendere Valanti utanansuhuje ariko fisito nakubwiye ngo iki Aha.
kuki utumva kutinya se ko ngusuhuza turi mu bantu aha muri botike urabona hari abantu bahari umva reka ngende ntakererwa
Valanti ntubaze kuki nsigaye mbona utanyishimiye ko utanansubiza se Valanti mbwira uracyankunda cyangwa fisito nyamara ndagukunda hanyuma kuki usigaye mpunga ntukinanyishimira nk'uko byari bimeze mbere umva fisito reka tujye kwiga tudakererwa sibyo tuzabiganira ikindi gihe Eh, Valanti nimugoroba nimusohoka ndaba ndi ku kigo cy'urubyiruko hansange tuvugane kandi vava si impamvu utaje
gaju umukozi arambwiye ngo uranshaka uranshakira iki mwigarutse kongera kugusaba imbabazi ni ukuri ntushaka igihano kimwe ariko umbabarire dukomeze tube inshuti sibyo gaju Karame.
ko kuba inshuti n'umuntu ugira amagambo bigoye koko mwe ni ukuri nagize intege nke sinakugirira ibanga kandi ndabyumva ukuntu byakubabaje aha ariko wa mukobwa awugira n'umunwa ibintu bikuye kuri valentina ubigejeje kuri anike mwe nta kintu nabwiye nike ni valentine wabimubwiye Hmm, agamije iki se ngo yabibwiye yanike kugira ngo akubwire ngo ujye kwa muganga bidatinze Mwe ni ukuri nanjye nishyira mu mwanya wawe nkumva yenge bibayeho bitaba byoroshye mbabarira pe
aha gaju ngaho ndakubabariye
nukuri urakoze none se mwe kwa muganga barakuvuye sha nagiyeyo nza ntivuje none se kuki utivuje wasanzeyo abantu benshi nagiyeyo muganga ambaza ibibazo biteye isoni ndisohokera ahubwo se gaju Karame.
wamperekeje ngasubirayo njye ni ubwa mbere mba ngiye kwa muganga nari kumwe na mama ariko twagenda
ese valanti twatwaye n'ibitekerezo ntibikira
umfasha natekerezaga kuri gigi ngaho kamutekerezaho iki
nyine ukuntu agiye kubona ibikoresho byo gusudira sha
A- ahubwo se we buriya nta kintu twakora tukishimana nawe Eh?
cyane rwose Ntibuze.
ahubwo ni Karame.
ntiwaturusha igihe mama wazamuhera ibyo bikoresho Nta Eh, turuye.
uyu munsi nibwo ari bufate ibikoresho ku kigo cy'urubyiruko buriya tuvuye ku ishuri ntitwacerera ntiwumva ahubwo rero gahunda ni iyo ngiyo da sa nyine reka mbe mbacitse tu turi sawa ese valanti ufite ikihe kibazo ko mbona kuva mu gitondo ufite ibitekerezo byinshi
aha shani simbanye neza na fisito fisito yandakariye mwapfuye iki se
ntacyo twapfuye gusa kubera ibiri kumbaho ntashobora kumusobanurira ndimo kumugendera kure bikamubabaza ubwo se valanti ni ibiki bikubaho utabwiye fisito kandi ari sheri wawe
shani buriya iyo ndi kumwe na fisito mba numva nagumana nawe nkumva nakomeza kumureba nyine tukiganirira
apu valanti ibyo nta kibazo kirimo ni ibimenyetso nyine by'uko mukundana
shani igiteye ubwoba si icyo fisito asigaye ankoraho Sh- sh- sh- nkumva utuntu turanyiruka mu mubiri nkumva umubiri wanjye uhindutse ukundi kuntu valanti ibyo ni ibintu bisanzwe biba ku bakundana nyine iyo bari kumwe fisito se we ntajya ahinduka
fisito nyine nawe ubona ashaka kunyambira cyane ntiwumva mva yigeze no kunsaba ko nsoma ndabyanga valanti ibyo ni ibintu bibaho nyine n'ibimenyetso by'uko mugira n'irari muba mwumva mwaryamana ani ibyo byibagirwe byibagirwe sineze kuryamana na rimwe n'umuhungu Hmm. Valentin ibyo ni uburenganzira bwawe gusa ukwiriye kujya uganira na fisite ukamubwira ikibazo ufite kuko kumuhunga si cyo gisubizo pe kiwe ariko ni karame ubwo wumva naheraho mbwira ibyo bintu fisito ubwo yamfata ate
Eh, karibu gigi murakoze mamani Eh, ba wicaye kuri iyo ntebe Eh, nyine mwambwiye ko munshaka rero nari mbitabye Eh, gigi rero nk'uko wabimbwiye kuri telefone wahisemo ibikoresho byo gusudira cyane Eh, igikoresho cyo gusudira rero tuguhaye ni iki yewe we bonseze nshyashya murakoze cyane mamani Eh, wowe ntiwakumva uburyo inzozi zanjye zibaye mama ni byiza ubwo wishimye Gigi. ariko rero nk'uko ubibona icyuma twashoboye kubona ni icyo urabona se aricyo kizakumarira cyane ahubwo uzi ukuntu iki gikoresho ari cyo nyamukuru mu kazi kacu ko gusudira ibyo se burya tagapfa mamani sinzi ukuntu nzagushimira n'ukuri oya si ngombwa kunshimira gigi nawe warayikoreye ahubwo natunguwe nuko ariyo wahisemo ntuhitemo ko tugukorera indirimbo mamani nanjye guhitamo ikintu kimwe byarangoye cyane kuko ni ukuri byose mbikunda kimwe pe Mm, mbega burya Mm. nyine gusudira ni umwuga nkora nyine buri munsi ariko no kuririmba buriya sinabireka Eh, ahubwo se buriya kubibangikanya ntibikugora hapi nyine kuririmba binduhura mu mutwe mvuye gusudira Eh.
ahubwo se mamani mwisabira ikintu yego mbwira ndakumva gidi nyine nyine sakwe ntiwatubera manager nyine ugashoramo inoti ukareba ko tutarya hiti Eh. Gigi, Kara- ntabwo nabifatanya n'izi nshingano mfite kandi rega burya iby'umuziki nabyo sinzi uko bikora ntareba ibasi nyine buriya ntuzajya ubona nyine ahantu hari ibiraka byo gusudira ujye undangira tu
tesi sinkubuze kubyinana nategereza ntacyo oya nta kibazo reka tuvugane je ndasubira kubyina nyuma mbwira icyo wanshakiraga rero nyine tesi urumva nashaka ko tuganira je mbwira vuba shani isubirire kubyina sha nyine mbese buriya na n'ubu sindiyumvisha impamvu yatumye ufata icyemezo cyo kunyanga ariko je uri igitangaza dutandukana sinabikubwiye koko tesi nkubwije ukuri sinabyitayeho pe n'ubu mba numva ari drama z'abakobwa kongo iki ariko je urasuzugura umuntu arakubwira ibitagenda ngo ni drama ayo ushobora ko wumva ari drama sore gukoresha iryo jambo ariko unsobanurire byamfasha
sha ntacyo byakumarira pe kuko urikunda ntiwumva abandi uba ushaka ibyo ushaka gusa aribyo biba ariko se koko utambeshye niko nteye je buriya uwo mukundana ntabwo umuhata ngo ukora iki nyura aha wumva ko ibyo uvuze bigomba gukurikizwa kandi ibyo wabinkoze kenshi pe ndakubeshyera
sore basi tesi basi nsabye imbabazi kuba ntarumvaga ibyo mbwira ngo mbihe agaciro
je rega imbabazi naraziguhaye kera nyine wazimpaye dutandukana ubu rero nazisabaga ngo tube abajama bisanzwe sibyo je ariko n'ubundi uri umujama wanjye rwose ntaribi
merci tc nibwira ko ibi bizamfasha n'ikindi gihe nongeye gukundana sha nawe merci
yo ya ponseze yawe ko yari atari mu kazi kose wana uremeye se manzi Epfo.
erega mani iyi si ponseze gusa ahubwo ni imbehe izajya imereza ibiporezo ese kuki wayizanye nturi kwishaje kandi kirakari cya karisiti yego nike hako nyine mani nashakaga nyine ko tuzikoresha zombi akazi nyine kakihuta kandi rega natwe bidufitiye akamaro sha iyaba karisiti yaduhimbaga ku mibyizi Eh.
najya nikoresha buhoro buhoro ku buryo urugi dukora mu minsi ibiri twarumaraho icyumweru
hako shaho uri umurezi Ah.
mani ukoze akazi gutyo ntiwazajya ubona ibiraka icyakora byo bagutahuye sha wawurawurije kabisa
ndabona mwakoze basha bya byuma byose twaraje mwarangije kubipima no kubikata erega twebwe turi abakozi kabisa nuko nuko hasigaye guteranya inzugi gusa ni byiza cyane rwose wakoze kuzana iyo ponseze yawe gege nta kibazo papa valentine gatuma turangiza vuba twishyure nzakongera kuyikodesha Eh, murakoze cyane papa valentine Eh.
nyine gusa twe twagize ngo nagukirije mwahora n'iki mwabana mwuko kugemura amata bisigaye bintinza hasi papa valentine mwakanyihereye koko manzi ubwo wabishobora cyane si ugutwara amata gusa se ibyo ntibyananira rwose mani umenye ko bisaba kuzinduka amazi kandi ndakuzi n'iryamira ryawe ngaho ariko uwo mutazi ni ngewe Mbe.
uzi ko nyiga njyaga ku ishuri nsohoje amajerekani abiri y'amazi Mm.
nyavomye he hirya iriya
noneho niba warazindukaga wabishobora ariko utagira ngo ni urugo rumwe uzajya uyagemuramo papa valanti uwo nyizere n'ingo zaba ijana nzaziha amata kabisa hanyuma rero buriya amata akenera isuku ihagije uramenye nuko ujya woza icyansi neza uh, kandi buri munsi ayiwe tekereza ariko manzi uza buri munsi afite ubutumwa kuko azibuka koza icyansi Mvuge mbese, papa valanti ngiye munyizere kandi mubona ko na hano ntajya mbatenguha Mbe.
Ubwo rero ejo mu gitondo uzazinduke uze gutwara amata azakubwira aho uyajyana
Mwiriwe muga. Mwiriwe neza. None se ko muri babiri ninde uje kwivuza?
uyu niwe uje kwivuza njye nari muherekeje Se, niwe wagarutse? Niko mwiza. Harya siko witwa?
Eh, niko nitwa Hey, ubushize nabonye waragoye no gusubiza ibibazo nakubazaga. Nasigaye nibaza niba uzagaruka kwivuza.
Ii, bambwiye ko nintagaruka uburwayi bushobora kwiyongera kandi nagaje yemeye kumperekeza noneho Oh, wakoze guherekeza mugenzi wawe di. Ariko reka nsigarane n'umurwayi, sibyo?
iyi mwi ndaba mpagaze hanze ndakurindira ntacyo gaju
Mwi, karame rero ibibazo nkubaza ni ukugira ngo menye icyo urwaye neza nkuvure, sibyo?
yego None se mwe ubabara ute?
ubundi ngewe na- na- narwaye mu- mu gapipi Mm.
bigatuma mpo- mpora nish- nish- Oh, mwe wigira isoni. Indwara nk'izo zibaho rwose.
Eh, rero birandya cyane kandi iyo ndebye mu ikariso usanga hajeho ibintu by'umweru bifite impumuro mbi Oh, ndumva ishobora kuba ari infection isanzwe yo mu gitsina. Ntugire ikibazo iravurwa igakira.
Hey, Hmm.
muga ku buryo nazongera kwishima cyane rwose upfa kunywa imiti neza.
yewe Hmm.
none se muga Karame.
hari akabazo nari mfite Mbaza rwose nta kibazo.
indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni iyi
Kuki umbajije icyo kibazo?
nyine hari umuntu wabonye nishima Hmm.
aravuga ngo ubwo nizo narwaye Hmm, ni indwara umuntu yandura mu gihe umuntu akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'uyirwaye.
Eh, None se mwe karame wigeze ukora imibonano mpuzabitsina?
oya oya ntayo nakoze pe Hmm, niyo umuntu arwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, Hmm.
aza hano tukamuvura nta kibazo.
ese Hmm, rero mwiza urajya kuri ako gatanda ndebe uko uburwayi bwawe bumeze maze menye imiti nkwandikira
Gigi! Gigi we! Gigi bite se? Ni sawa Valentine. Ani bite we? Ni sawa. Yo, dore na jambo Eh, sana.
yamubaye umwana.
Bewa. None se we ko muje hano mwese?
Gigi, yo tuje hano nk'inshuti zawe ngo twishimane nawe ku ntambwe wateye mu rugendo rwawe rwo gusudira
umva gigi yo twaguze amandazi biswi na bombo kugira ngo twishimane uko bikwiye Yo, mani mugonge hano kabisa.
gigi ni ukunshimira rero ko inama nakugira yo guhitamo icyuma cyo gusudira
sha cyokora igihe byari bikomeye mwarahabaye none no mu bihe byiza murahari Sha kabisa muri inshuti zanjye pe inshuti zawe mwana gigi yo njyewe rero nari mfite gahunda ku kigo cy'urubyiruko ndagiye sininda ahubwo bayi nibyo
ntwari
banti ngaho basikira kabisa na bombo tutagucuza
nanjye udahari ntabwo wowe ntahari Mm, umva ko duserebure we dufatane urunana Yeah. tuzazamuka tugere kure Yee. kuko ngufite nawe ukaba umfite uri nge ayayeye ayayeye ayayeye ayayeye ayayeye uri nge
valentine ni byiza kuje nari nzi ko utakije shafisto sori natinze ndi kwa gigi ariko n'ubundi ndihuta ndashaka kugera mu rugo kare valentine singa utinze ariko nashakaga kubaza impamvu wahindutse wabaye iki hari ikosa nagukoreye koko erega fisto Mm.
ni uko nkubwira ibibazo mfite muri iyi minsi ntubyumve valentine uretse ko wambwiye ko utinya ko abantu batubonana kandi nabyumvise ikindi kibazo ufite ni ikihe fisto karame ikindi mfite rero Mm.
nsigaye nterwa ubwoba n'ukuntu uba umeze iyo turi kumwe gute se nyine Mm.
mba mbona undeba ukuntu wahindutse nyine ushaka kunyiyegereza
ni bibi se valentine ntabwo ubikunda vava mbabarira umbwire niba utabikunda sinzabyongera sibyo yego gusa valenti sinagwisha iyo turi kumwe mba numva hari impinduka zimbayeho nkumva kugukoraho nibyo byatuma ntuza fisto Karame.
niyo mpamvu rero numva tudakwiye guhura no kuba turi twenyine ushatse kuvuga iki valenti rero kamubwire fisto ngewe nkeneye umwanya wo gusobanukirwa n'ibiri kumbaho nagira ngo tube dufashe akaruhuko akaruhuko urashaka ko dutandukana valenti ntabwo ari ugutandukana burundu fisto ibibazo mfite ntibikemuka tuzasubirana
valenti icyo cyemezo yagifashe wenyine ntiwitaye ku cyo njye ntekereza koko